Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi uriyo neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na federika mumukije na thomas kamirindi mwiriwe mwiriwe neza amakuru
uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu umunsi ya benshi mu batuye isi bahimbaza umunsi wo guha agaciro umurimo muri pariki ya nyungwe mu karere ka nyamasheke mu rwanda ni nyabagendwa kubera ko natwe turi abantu kandi tuva amaraso turahari turahaba nta kibazo na kimwe gihari turababwira ngo nibaze ikaze u rwanda ruragenda uyu ni umuyobozi w'akarere ka nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda kamari eme fabien wayoboye ibirori byo kwizihiza umunsi w'abakozi mu ishyamba rya nyungwe
mu gihugu cya algeria umugambi uri ku butegetsi wagenye umukuru wawo akiri muto
mu bihugu bimwe na bimwe umutekano wakajijwe cyane kuri uyu munsi w'abakozi
raporo nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu ivuga ko leta ya sudani yo mu manuko ariyo ifite uruhara mu ibura ry'abagabo babiri batavuga rumwe na leta baburiye mu gihugu cya kenya
naho leta zunze ubumwe za amerika n'abatalibani basubukuye imishyikirano y'amahoro idoha muri qatar inshuti zacu rero mugume ku maradiyo yanyu ariko mujye no kuri interineti wazitatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho
amakuru havugwa hirya no hino ku isi umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya algeria FLN watoye umugwizatunga Mohamed Jemayi mu kibanza cy'umukuru w'umugambwe ukwezi kumwe nyuma yaho perezida Abdelaziz Bouteflika aviriye ku butegetsi aremerewe n'imyerekano yari imaze igihe kirekire itavanako ingingo ya Bouteflika yo kuva ku butegetsi ntiyashoboye kugabanya imyerekano y'abanyagihugu babandanya gusaba ko umugambwe uri ku butegetsi wose usamburwa kugira ngo hafatwe inzira ya demokarasi n'imigambi yo kurwanya ruswa yamunze igihugu Jemayi afise imyaka mirongo itanu muri iki gihe kandi yafise amatungo mu byerekeye amatelefone yo mu bwoko smartphones ari mu batetsi bake bakiri bato mugambwe FLM FLN ugwiriyemwo abatetsi bafite imyaka irenga canke yababa mirongo irindwi kandi bari ku butegetsi kuva ico gihugu cikukiye ku Bufaransa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri Jemayi asubiriye uh, Mohamed uh, Bouchareb avuga uh, ko umugambwe FNL FLN mwambarira ugiye gusubiza igihugu mu mutekano ntangire abanyaljeriya benshi ntibitayeho inkuru ihinduka ry'umutegetsi w'umugambwe uri ku butegetsi kuko bariko basaba ko huhinduka ibintu byinshi
naho kuri uyu wa gatatu ibihugu birenga mirongo inani byijije umunsi mpuzamahanga w'umurimo n'abakozi mu bihugu bimwe na bimwe umutekano wari wakajijwe cyane ipari mu bufaransa abapolisi barenga ibihumbi birindwi na magana ane bafite n'utudege tutarimo abaderevu drone twinshi bari buzuye mu mihanda ya pari nyine barashe ibyuka biryana mu maso mu baturage bari mu myigaragambyo bamagana leta barimo abitwa gile jaune mu burusiya abantu barenga ijana batawe muri yombi mu myigaragambyo yabereye mu mijyi itandukanye abenshi mirongo itandatu n'umunani bafungiwe Saint Petersburg umujyi wa kabiri w'uburusiya nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kibitangaza naho mu budage abapolisi barenga ibihumbi bitanu na magana atanu bari bafashe ibirindiro mu mihanda mu mujyi wa berlin umurwa mukuru istanbul umujyi wa mbere muri turikiya umutekano wari ukomeye cyane ku rubuga runini rwitwa taksim aho abakozi bafite amateka yo guteranira ku munsi w'abakozi uru rubuga rwabaye icyamamare by'umwihariko ku munsi mpuzamahanga w'umurimo mu gihumbi magana cyenda na mirongo igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi uwo munsi abakozi mirongo itatu na bane barishwe bicwa n'abantu babarashe ubwo babarasiye bo bihishe mu nyubakwa yegereye takisima ariko kugeza ubu kugeza uyu munsi nta muntu n'umwe urafatwa kubera ubwo bwicanyi
muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika raporo nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu ivuga ko abajejwe umutekano mu gihugu cya sudani yo mu mpanuko ari bo bashobora kuba baragandaguye abantu babiri bazimiriye mu gihugu cya kenya mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bari bazwi ko bahora banebagura iyo leta leta ya sudani yo mu mpanuko gushika ubu irahakana ko ataruhara ifise mu ibura ry'umu ushinjwamanza yahanira agatekazina muntu Dong Samuel Luwaka hamwe na Agrey Idri ahurikiye mugambwe Sudan People's Liberation Movement utavuga rumwe na leta Jamal Murwi w'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu bakoze amatohoza mu gihugu cya Sudani yo mu manuko bavuga ko bafise ivyagirizo bikomeye vyerekana ko Luwaka na Idri banyurujwe n'abantu bakora mu biro bijejwe iperereza vyo mu gihugu cya Sudani yo mu manuko bakwirikije amateko y'umuyobozi mukuru w'ivyo biro lieutenant general Akol Col Kuka iyo raporo yasohowe ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko abo bakozi bo mu biro bijejwe iperereza batwaye abo bagabo babiri n'indege babakuye i Nairobi babajana ijuba kwigenekezo rya mirongo n'indwi ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka bibiri na cumi n'indwi babifashijwemo na ambasade y'igihugu ca Sudani y'umumanuko mu gihugu ca Kenya
intumwa za leta zunze ubumwe za amerika n'abatalibani bongeye gusubukura imishyikirano yabo mu mujyi wa doha mu gihugu cya qatar nk'uko umwe mu batalibani yabibwiye ijwi rya amerika impande zombi zigomba kunoza imbanzirizamushinga y'amasezerano yo kurangiza intambara imaze imyaka cumi n'irindwi muri afghanistani abatalibani bashaka ko amerika ikura ingabo zayo zose muri afghanistani naho abanyamerika bashaka ko abatalibani bemera kuganira na leta ya afghanistani kandi bakarahira ko nta bitero by'iterabwoba bizongera guturuka muri afghanistani bigabwe kuri amerika n'inshuti zayo no kuri iyi nshuro rero guverinoma y'abanyaafghanistani ntiyatumiwe muri iyi mishyikirano kubera ko abatalibani bararahiye ngo ntibashobora kwicarana nayo mbere y'uko inama itangira umukuru w'intumwa za amerika yabanje guhura n'umukuru w'intumwa z'abatalibani ari nawe wungirije umuyobozi w'ikirenga w'abatalibani
tubibutse inshuti mwese ko muri murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icyenda na metero mirongo ine na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo ya inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu turi no ku rubuga rwa interineti wazi itatu radiyo yacu veho akadomo kamu ariko mushatse kutwandikira mushobora kunyura kuri facebook radiyo yacu veho cyangwa se mugakoresha aderesi imeyili radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu kuri uyu munsi w'abakozi umunsi mpuzamahanga w'abakozi umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yasuye abasigajwe inyuma n'amateka mu rwanda kera bitwaga abatwa bamubwiye ko bakomeye ku murimo wabo w'ububumbyi kubera ko ubafitiye akamaro erika bagira ubusa
nonaha muri iki gitondo ku munsi w'umurimo ibi byose ubona nibyo tumaze kubumba ni mirongo itanu ni mirongo itanu na birori ibi ni ibyo twabumbye mu yindi minsi ibi murebe ibi byose ubu tukaba dushaka kubigemura ahantu bisa mu murenge wa kacyiru mu mujyi wa kigali bwana jean dodier niyo yita umunyamabanga wa koperative moderne de potre y'ababumbyi b'ibikoresho by'imitako ku munsi si yose izirikanaho agaciro k'umukozi n'umurimo aratembereza ijwi rya amerika ryereka ibikorwa byabo cyangwa se sitoke iyi ni ifu urabona hari n'ibindi twatwitse bigenda bigasanga biriya haranashyushye Eh, harimo ni umunsi ababumbyi b'ibikoresho bitandukanye bahoze bitwa abatwa baha agaciro gakomeye aba bafatwa nka banyamuke mu gihugu hose abo twaganiriye nabo kuri uyu munsi w'umurimo n'abakozi bawumenye kandi bawuha agaciro ukwiye Eh, umunsi w'umurimo twamenye ko uriho kuko umurimo nk'uko uduteza imbere iyo wakoze ubasha kugira bimwe ugeraho umunsi w'umurimo twamenye ko uriho ariko bitatuma ko tutaza kwerekana ko uwo munsi ari uw'umurimo akaba ariyo mpamvu mu dusanze hano turimo gukora icyo tubwiye umunsi w'umurimo ni uko nawe ubona ko umurimo iyo wakoze u- uguha agaciro akaba ariyo mpamvu uyu munsi rero aba ari umunsi mwiza aha kacyiru mu mujyi wa kigali tugera muri iyi koperative y'ababumbyi twasanze imirimo itandukanye irimbanije bamwe barabumba ibikoresho bitandukanye byiganjemo iby'imitako abandi baranika ibyo bamaze kubumba ni umurimo bakomeyeho kubera agaciro ubafitiye ubu viziyo yacu eh, twe ntabwo twize umwuga wacu twisanzemo n'uyu murabona turakuze niyo diporome yacu ariko ikavamo amafaranga arihira abana ku mashuri nta murimo w'umunyagara ubaho nakubwira yuko utajya kumva akazi ngo ngukundire ntabwo nagukundira kuko uyu murimo urantunze na bagenzi banjye uganiriye n'abasigajwe inyuma n'amateka mu mujyi wa kigali ku mibereho yabo ya buri munsi ubona ko harimo itandukaniro rikomeye ugeranije n'abahandi akenshi usanga abasigajwe inyuma n'amateka mu bindi bice bitandukanye batunzwe no gukorera abandi gusabiriza gusubira inyuma mu mirima abandi basaruyemo imyaka kugira ngo barebe ko hari icyabisobwe ariko bo mu mujyi wa kigali bo ntibabikozwa abana bacu bo ntabwo bifuza yakwifuza ikintu ngo akibure ku mubyeyi ingorane twageraga mbere tutari wamenyera umwuga wa nawe warasabaga ariko kuva ubu tuwumenye ba data na na ba mama batwigisha tukawumenya byaduciye gusa none byatumye n'abana bacu bajya mu mashuri rero ntaragiye mu ishuri ariko umwana wanjye yarigiyemo kagame yaduciriye inzira dufite ijambo abategarugori bafite ijambo nta nta ngorane icyo kigira genda umubwire teba abakobwa bo mu gishanga kagame ati abakobwa bo mu gishanga hepfo aha baragutashya tiwahaye n'inka tubaza no kubasura tuzanyara kuzaze kudusura situgufatiye iki buryo rwose papa waduhaye inka uduhaye igishanga gusa hari icyo utakoze ati tubaragushimira ku munsi w'umurimo usaba amubwira iki ati yajya gukora ku munsi w'umurimo agomba kwiteza imbere nk'uko wamubwira ati haguruka ukore utazajya gusaba icyakora ufatiye ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi mpuzamahanga w'abakozi n'umurimo ugira uti umurimo unoze umusemburo w'iterambere rirambye ku basigajwe inyuma n'amateka bagitunzwe n'ububumbyi barasanga hari kinini bataranoza ariko intumbero ni ukukinoza urabona irajya gusa na gakondo ariko ubu tubonye amaporoduwi tugahindura aya mavazi yacu ntase gutya bisanzwe tukabona ama- amaporoduwi ku buryo bi- biba nk'amadongo ubwo urumva twa- uwo murimo unoze twaba twawugezeho imashini iyo ngiriya ariko natwe ubu- ubushobozi bwacu bwo gukora ubu burahari ariko tubonye ayo maporoduwi ku buryo ibi bintu tubihindura amadongo ah umurimo twaba twawugezeho unoze kuri uyu munsi w'umurimo abasigajwe inyuma n'amateka bo muri koperative moderne de poteri ibumba ibikoresho bigezweho by'imitako bakagira icyo babwira abandi bagenzi babo bari hirya no hino mu gihugu n'abandi banyarwanda muri rusange nashishikariza aba- ababumbyi bagenzi banjye gukunda uyu murimo w'ububumbyi kuko ari wo twasanganye ba sogokuru na ba sogokuruza tukawibonamo twese ariko tukawuha agaciro nta kuvuga ngo ndanga kubikora ngo batabona hari ako ndi umutwe ukumva ko uwo murimo ari wo wavukanye wawusanganye ba sogokuru bawe ukawuha agaciro ukawuha n'imbaraga ku munsi nk'uyu w'umurimo ni byiza cyane ahubwo ni iby'agaciro ubu ahubwo mwakagombye muba musanga turimo kubyina ariko ura- murabona twabihaye agaciro cyane turakora ariko ni hahandi buriya turi buze kubyina nabo kugeza ubu mu gihugu hose harabarwa abasigajwe inyuma n'amateka batunzwe kenshi n'ububumbyi babarirwa mu bihumbi mirongo itatu na bine ku rwego rw'igihugu uyu munsi w'umukozi n'umurimo wizihirwa i nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda nibutse ko insanganyamatsiko kuri iyi nshuro igira iti umurimo unoze umusemburo w'iterambere rirambye ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali naho ubuyobozi bw'akarere ka nyamasheke bwijihirije uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo muri nyungwe bijeje rubanda abaturage ndetse n'abasura nyungwe ko umutekano uhari ku buryo busesuye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yari ahari yatuzaniye inkuru ikintu cyemewe kuva muri pariki ni ifoto uri buvaneyo kuko muri pariki ubundi habamo ibyemewe gukorwa n'ibitemewe gukorwa sibyo mu kinyarwanda noneho ni ukuvuga ngo mu bintu bibujijwe gukorwa hano mu ishyamba umwe mu bashinzwe gutembereza ba mukerarugendo aha muri pariki y'igihugu ya nyungwe arasobanurira abayobozi n'abakozi b'akarere ka nyamasheke babarirwa hafi mu ijana bimwe mu by'abasura iyo pariki bagomba kwitwararika ku rundi ruhande uzengurukije amaso ahagukikije ku muhanda cyangwa ubutare aha muri nyungwe haragaragara abasirikare bafite intwaro ku muhanda ndetse iyo ushishoje hafi yawo ubona ko hari ahari inkambi za gisirikare zitari zisanzweho mbere y'iyo mirwano bivugwa ko yahashyamiranyirije ingabo z'igihugu n'iz'umutwe wa FLN uyu wari umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo inzego z'ubutegetsi muri aka karere ka nyamasheke zikaba zahisemo ko yaba bwo ndetse n'abakozi bose b'ako karere bawizihiriza aha muri nyungwe ku muyobozi w'aka karere bwana kamari eme fabien ibyo biri mu rwego rwo gusura bimwe mu byiza nyaburanga ariko kandi hakabamo n'ubutumwa nyamukuru bwo kumara impungenge ku baba bazifite ko haba hari ibibazo by'umutekano muke bihari umutekano ni mwiza nta- namwe twajyanye mwabonye ko ni amahoro arasesuye ni nyabagendwa twahishimiye twaguwe neza nta mpungenge n'imwe nta n'ikibazo na kimwe gihari twababwira ngo muri pariki ya nyungwe mu karere ka nyamasheke mu rwanda ni nyabagendwa kubera ko natwe turi abantu kandi tuva amaraso turahari turahaba nta kibazo na kimwe gihari turababwira ngo nibaze ikaze u rwanda ruragendwa iyo ni nayo ntero yari mu bakozi ba nyamasheke bizihirije umunsi w'abakozi aha mu ishyamba rya nyungwe ibyo rero bivugwa ngira ngo wenda uwaba atari hano yagira ngo ni ibindi ariko twe tuhegereye tuzi neza ko nta kibazo gihari ari nayo mpamvu nyine kuri uyu munsi mukuru w'abakozi twahisemo kuza kuba ariho dukorera ibirori byacu akaba ari ahantu hatekanye nta kibazo kuko n'imodoka zose zirabasha kugenda mu ishyamba rya nyungwe rero umuntu wabuza abaturage kugenda mu ishyamba rya nyungwe icyo mbona ntabwo byaba ari byo kuko yagakwiye kubareka bakagenda kuko umutekano njye nabonye wuzuye nta kibazo impungenge ku mutekano w'abasuriye ishyamba rya nyungwe waturutse ku mirwano yashyamiranyirije ingabo z'u rwanda n'abarwanyi ba FLN uwo mutwe w'inyeshyamba ukaba waranigambye kenshi ko ariwe ugenzura iryo shyamba n'inkengero zaryo kuri bamwe mu bakozi harimo abatubwiye ko ibyavuzwe byari byabateye ubwoba kurinda n'uyu munsi bageraga aha muri nyungwe ubwoba ntabwo bwabura ariko nk'abantu muba muri kumwe uramubwira se ko mbonye uriya umusirikare mwamutandukanye mute na wa wundi nari narumvise akakusobanurira ukabyumva ninjiyemo mbona ndi kumwe na ekipe ngari kandi ntabwo nagize ubwoba nabitekerejeho nza ariko ikitara mbonye ndi kumwe n'abandi nta kibazo nanjye nta nubwo ndimo kwemera nuko n'ibyavuzwe byari ukuri kuko njye nabonye ari amahoro ndumva buri muntu yahagenda uko abyumva aka karere ka nyamasheke kari mu dufite igice kinini cy'ishyamba rya nyungwe kuko mu mirenge cumi n'itanu ikagize umunani muri yo ikora kuri iryo shyamba by'umwihariko muri ako karere ni naho havuzwe kuba harambukiye abarwanyi bagera hafi mu ijana mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka banyuze mu kiyaga cya kivu barengera mu ishyamba rya nyungwe rikora ku murenge wa karambi aho baje gusakiranira n'ingabo z'u rwanda mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa kabiri bwana Richard Sezibera minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze ko Majoro Sankara wavugiraga FRN yashyikirijwe leta y'u Rwanda abandi bagenzi be bafatanyaga mu kugaba ibitero bo basize ubuzima aho muri Nyungwe Temistokre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda urakoze temistokle mu burundi umugambwe cnl uriyamiriza itotezwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abanywanyi bawo mu ntara umushingamateka terence manirambona avugira uyu mugambwe mu kiganiro bahaye abamenyesha amakuru ku munsi wa kabiri yarasabye ko afungiwe ivyiyumviro vya politike borekurwa atakirinze gusabwa inkuru yateguwe n'iradiyo ijwi ry'amerika tuyishikirizwa na pierre claver niyo nkuru ari mu rwanda mu kiganiro mugambwe utavuga rumwe na leta senel wahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri umuvugizi wabo avuga ko abanywanyi b'imigambwe nk'iyo itavuga rumwe na leta babangamiwe umushingamateka terence manirambona atanga uburorero bw'abanywanyi b'umugambwe wiwe senel bakubagurwa abandi bagahagarikwa agasakisaki kubera ivyiyumviro vyabo vya politike avuga ko ako gatotezo gakogwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakingiwe ikibaba canke bashigikiwe na bamwe mu bajejwe intwaro mu gipolisi n'abajejwe ubutungane umugambwe SNL urabazwe cyane n'ihagarikwa n'ifungwa hadakurikijwe amategeko gutubikwa no guterwa ubwoba hamwe no guhohoterwa by'ubwoko bwose bisa n'ibiri kubirakwira mu gihugu cyose abanywanyi b'umugambwe SNL bagirizwa atacemeza kihari ko bariko bakora amanama atemewe n'amategeko nubwo boba ari babiri canke batatu bari kw'ibarabara canke mu miryango yabo ibihe turimwo birateye impungenge mu gihe biboneka ko uburyo bukoreshwa nabo bakora ayo marorerwa ariko aribonekeza mu gihugu cyose busa nuko ari bumwe aha uwewe wese akaba ashobora kwibaza ko hatoba hari umugambi wo kuburabuza abatavuga rumwe na leta mu gihugu mu gihe imvugo z'abategetsi bamwe bamwe bo mu ntwara no mu gipolisi ziteye amakenga uwo mugambwe usaba ko abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta bafunzwe kubera ivyiyumviro vyabo vya politike borekugwa amategeko agenga ibikorwa vya politike akubahirizwa atamwana n'ikinono abahotera abandi nabo bagakubitwa intaye mu gahanga kurekura abantu bose bafashe ku karenganyo bahogwa ivyiyumviro vya politike canke bagijwe ibinyoma kubahiriza uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu bya politiki ku barundi bose nk'uko byubahirijwe mu mategeko y'igihugu no mu mategeko mpuzamakungu uburundi bwashyizeho igikubu gukebura abategetsi bamwe bamwe bo mu ntwaro no mu gipolisi kugira birinde kugengwa n'agatima ko guhengama ariko bagakora ku neza ya zina murundi wese gushengeza imbere y'ubutungane abagirizwa ayo mabi yose kugira harwanywe ukudahana ibyaha ubutungane nabwo bukore ataho buhengamiye uwo muganga wemeza ko kuva wemerewe gukorera ku mugaragaro mu ntango z'uno mwaka kiretse abanywanyi babo bakubagurwa abandi bagafungwa kubera akarenganyo bakorerwa hariho n'umunywanyi w'uwo mugambwe yishwe azira umugambwe arimwo umuvugizi w'uwo mugambwe yavuze ko uwo munywanyi ari uwo muri komine butihinda intara ya muyinga ubutwara igipolisi mu ntara ya muyinga komiseri jerome ntibibogora aherutse gutera ubwoba ku mugaragaro abanywanyi b'uwo mugambwe senere senere mbari senere mbari senere sivyo bitu biratugora kuvuga mugabo nagomba ndababwire nyakubahura amatabi n'abenegihugu bari ngaha abantu bagira inama mu ijoro muntu uri kuragira inama mu ijoro ukihenda ukayigira iwawe twe tukamenya ko kugirisha inama iwawe uzoba uri kukwegera umuryango wawe ugiye ukiherera saa tanu z'ijoro ukaja mu nzu yawe ukagirishayo inama birazwi komiseri provinsiyare sinkigomba kuruha rwose ugomba guhungabanya umutekano ndafise ibintu ngenda n'ahajya ngenda nkakubitayo bibiri ntaca nigira bibiri gusa dere bibiri bibiri noba ngize byinshi ntiwiyumvire ko lokomiseri provinsiyari azobwira umupolisi ngo genda uri kugira inama mu nzu ngo ngende kukurarira ngo ngiye kugufata ibyo byari bwa kera ugomba guhungabanya umutekano duhereza aho nyene uri kumwe n'abana n'umugore mugira rimwe kiragera kurwanira mu magi iyo ugomba kurwanira amagi ayo magi barayamena nyene nibyo uba wagombye twe twagomba kubasaba abo bantu bariko bagira inama mu kinyegero mumenye yuko ubwo tuzosanga ari mu nzu ari iyo nzu araba yirimwo ntazogera umuntu atubaza nyakubahwa amatara ndabivugiye aha ntimuzotubaza kandi ndabibwiye abenegihugu banyu n'abamusange barabyumva mu gihe abatware bahora bitwaza ko inzego z'uwo mugambwe zitazwi cyane cyane hasi ku mitumba no mu makomine uwo mugambwe seneri uherutse gutunganya ikoraniro kaminuza ryashizeho izo nzego umushingamateka agato gwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba ari nawe atwara uwo mugambwe seneri yizeye ko ubu atarundi rwitwazo ruhari ntihagire umuntu yo kwitwaza ngo inzego ngo ntizizwi cyangwa ngo inzego ntazihari ico ni ikintu rero gihambaye ariko nyamukuru ni uko kandi abarundi n'abarundi kazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe sene atari umugambwe wo guteza umudugararo mu gihugu dabatume ijwi ryanyu rishika kure dushikirire uriya mukomiseri hari imuyinga ibintu yavuze birateye isoni n'agatukisha n'abisokore kuko ujya mwambara igihugu cyamuhaye si ukugira ngo abuhekure bijya bikoresho igihugu cyamuhaye si ukugira ngo asinzikariza ubuzima umuntu n'umwe imvugo nk'ijya si imvugo y'umuntu agejwe amabanga y'igihugu uwo mugambwe usaba amakungu gukurikirana hagufi ibihe bya politike n'umutekano burundi burimwo mu gihe hasigaye igihe gito ngo habe amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
urakoze Claver mu gihe ihuriro ry'abashingwamanza baserukira bahuye n'amabi mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 bamaze kujana amadosiye arenga 1600 muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI bamwe mu bahinga bize ibijanye n'amategeko bavuga ko iyo sentare atariyo yari ikwiye kwiturwa umwe muri bo ni Dr Adome Blaise Kwasi mu kiganiro haye iradiyo ijwi ry'amerika asigura ko cpi itigenga akanahanura abarundi kwicara hamwe bakishingira sentare yoburanisha abagirizwa amabi mu gihugu cabo inkuru ijwi ry'amerika ryabateguriye tugiye kwishikirizwa na eloge wirikaneza umuhinga mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu akaba n'umwigisha muri za kaminuza ku migabane itandukanye y'isi Adama Belez Kwasi asigura ko inyifato ya sentare mpuzamakungu mpana vya CPI imaramaje ku giti ciwe nk'umunyafrika naho yemeza ko yumva asa n'uwahemukiwe kubona iyo sentare ishingwa ariko ntiyakora ivyo abanyamategeko bari barayishingiye yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika Avec l'avènement de la Coupe internationale on s'était dit que on va avoir une cour qui sera là pour tout le monde mais umuzi wa CPI wari watwijeje ko turonse sentare itunganiriza bose ariko twaratunguwe cyane kubona uko iyo sentare yubatse ubu kuko politike niyo yinjira yizizira nakumiza kandi nta na kimwe kigenda uko twari tubyiteze turafite uburorero raba ibyabaye kuri perezida Bagbo mu bijyanye n'amategeko nasanze hama harimo ibintu no kwita kurya no kunywa ni ukuvuga ko iminsi yose ushobora kuronka ingingo waba ushaka guhana cyangwa kweza umuntu nicyo gituma naciwe intege n'urugamba rw'iyo sentare uko yubatse ubu Oscar.
ariko Maître Janvier Bigirimana ari mu bashingwamanza baserukira muri CPI abakorewe amabi mu Burundi asanga ikibazo kitaraho iyo sentare kuva ishyirwaho intumbero yayo byarabonetse ko itagiye yoroha kuja mu ngiro kubera kenshi mwe n'ibyo byaha bikomakomeye bikorwa n'abantu baba bafise ubutegetsi n'abantu baba bafise inguvu bigatuma kandi iyo sentare kubera idafise igipolisi gishobora gufata abantu baba bakoze ibyaha mu mihingo y'isi itandukanye bigatuma eh, iyo sentare itegerezwa kwikora ku gushaka ku gufashanya n'ibihugu abantu baba bakoze ibyo vyaha canke bikekwa ko bakoze ivyaha baba barimwo kugira ngo bashobore guhagarikwa eh, canke barenguke imbere y'iyo sentare kuko birazwi yuko abantu bakoze muri ibyo vyaha bikomakomeye kenshi ntibashobora kurenguka ku bushake bwabo Eh, bigaca bituma iyo sentare idashobora gutunganiriza neza abantu baba bakorewe mwene ivyo vyaha Eh, ari naco bituma uno munsi usanga hariho abavuga yuko eh, iyo sentare bumengo ntakimaze iyo sentare leta y'u Burundi yayisokoyemwo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi kubera amatohoza yuguruye ku vyaha vyoba vyarakozwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse injyane za politike mu gihugu bwana kwasi yasanga perezida nkurunziza na leta yiwe ataho banegura ce qui a sauvé le président du Burundi c'est Gbagbo icyatabaye perezida w'uburundi ni bagbo yahakuye icigwa kuko yatahuye ko atari mu mutima w'abanyaburaya batamwerekwa akaba azi neza ko amakungu yivanze mu itunganywa ry'igihugu ciwe atankeka zisangira he niho rero akora ibishoboka vyose kugira yirinde amakungu kuko azi neza ko yokwisanga mu vyara vya sepeyi ni nk'uko yoba yishoye ndashika ingingo uburundi bwafashe nifuza ko abarundi ubwabo bashiraho sentare yocira urubanza perezida wabo niba hari ivyo yagirizwa ifise ishingiro abarundi nibo bokwicara kugira ngo baburanishirizwe mu Burundi atari kujanwa hariho hose hanze y'igihugu na cane cane mu bihugu vy'i Buraya kujanwa mu bazungu ntavyo nkeneye kumva dufate ko vyagoranye cane horonderwa ikindi gihugu ca Afrika nk'uko vyabaye kuri iyi senabre ariko kico muri Afrika atari ici Buraya niba yocibwa urubanza aburanishwe mu Burundi canke ikindi gihugu ca Afrika atari mu gihugu na kimwe mu vya rutura ou bien dans un pays africain mais pas en Occident uko biri kose maître Bigirimana asanga ata muntu n'umwe yokwijajara mu gihe yagirizwa ivyaha ikigaragara ni uko ubutungane mpuzamakungu ari utungane kenshi bugenda bwikwega ivyo navyo birumvikana yuko bitoreka gutera impungenge twovuga yuko eh, uno munsi abategetsi b'Uburundi batosya bwose ariko ikibonekeza iyo sentare vyogora ingene bakora ko mu gihe muri bamwe mu bategetsi b'Uburundi uhereye ku bo Petero Nkurunziza bafashe ingendo yo kudava mu gihugu ahantu bashobora kuzofatirwa ni igihe bazoba batagifise ubutegetsi kuko mu kirundi baravuga ngo buraca bugacana ayandi naho batwara uwo mutsenderi canke uwundi mugambwe birashobora gushika uno ugasanga eh, abo bakoze ivyo vyaha bitandukanye haje abategetsi bashobora gufashanya n'iyo sentare bakeneye kurwanya kudahana eh, ibintu birahinduka Eh, haraciye iminsi itari mike umuperezida wa Sudani Bashir hariho umutahe mpuzamakungu wasohotse wo kumufata ariko eh, yari umuntu akomeye cane yari umuntu ateye ubwoba nticabujijwe yuko uno munsi twagiye twumva yashitse mu mugasho na cane cane bakaba bamushize mu gasho yakunda gushiramwo abareka aratoteza sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI irahe ihana ivyaha bikomakomeye nk'ivy'ihonyabwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ibisinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu
yari eloge huri kaneza mu kiganiro yagiranye n'abahinga mu vyerekeye amategeko mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko imbere y'aho reka tubibutse inshabake amakuru twabashikije twabwiye ko umugabo uri ku butegetsi mu gihugu ca Algeria FLN watoye umugwizatunga Mohamed Jemayi mu kibanza c'umukuru w'umugambwe ukwezi kumwe inyuma yaho perezida Abdelaziz Bouteflika aviriye ku butegetsi aremerewe n'imyiyerekano yari imaze igihe kirekire itavanako umunsi mpuzamahanga w'abakozi ipari mu Bufaransa Iberlin mu Budage Saint Petersburg mu Burusiya Istanbul muri Turkiya ingamba z'umutekano zari zikomeye cyane kugira ngo bahangane n'abashaka kwigaragambya bamagana leta ndetse no gutinya ibitero by'iterabwoba
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri jo yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na uh, fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije amakuru mwashyikirijwe na frederic nkunikije na thomas kamirindi turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama